Tun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa jimaata galgal sa'aatii lamaa hodhakka akka sa'aatii sadiitti meetira baandii kudhan sagalii 22:25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Babaroo tolee galchuun sannaqaa yaa'ardhaa jimaati sadaasaan kudhan barii kum lamaaf kudhanii torbaati raadiyoon VOA sagantaa afaan oromoo waashingtan dc teessoo mootummaa ameerikaa irra sanii dabruu jirtu qasuu jirtaniin soraa lakeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan dhaabbata dimokiraataa uummata oromoo yookaan opdoo paartiilee miseensota yaada akka biroo gidduu adda addummaan yookaan wal dhibdeen akka jirutti kaa gabaasamu dogoggora jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa dubbatanii jiru matoota odoo qabnu keessaa tokko.
Harargee Bahaa Maanyuu Muluqqeetti akka jiraattootii jedhanitti waraanni naannoo Somaalee liyyuu poolis gurbaa gannu kudhanii lama torban dabre keessatti qabe ardhallee du'aa jireennallee hin beeksifne ogaranni jiruun lammatti hin beekamu. Jireenyi baqaa kaambii dhadhaab guddoo namatti jabaataa jedha miseensi paarlaamaa Itoophiyaa akka durii baqateetiin amma achi jiru. Waan argamu keessaa tokko oduutti tasaana nama.
Dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo yookaan immoo OPDO paartiilee miseensota Ihaadeg gidduu wal dhibdeen akka jirutti gabaasaaleen ba'an dogoggoroodha jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny dubbatanii jiran. Sabaa himaalee biyya keessaaf kan ibsa kennan kaleessas kan kana dubbatan obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny dhimma dureessicha beekamaa Saawud Areebiyaa keessatti hidhamanii jiranii dhimma Sheek Mahammud Alaamuuddiin mootummaan isaanii akka hordofaa jirus dubbatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo sooratu dhiyeessa.
Muummeen ministeera Itoophiyaa kun kalee waan akka akka irratti gaazexeessoti gaafatan jennaan deebii kenne. Fakkeenyaa fi wal dhabdaarii naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaaleetiin dhaabbata fi paartileen yaadig tadhibiin wal dhab qabaachuu isaaniitii fi dhibaachuu isaanii irratti akkana jedhe.
በኢህአዴግ ውስጥ ብዙ ሰው የማይገባው አንድ ነገር ቢኖር ኢህአዴግ ምናልባት akkana jedha muummeen ministeeraa kunin waan namni cuftii hin hubanne tokko jira fakkeenyaaf paartiin ihaadeg marii fi falmii akka paartiitti mari'an nu cufaayyuu diidessaniitiin waan uummatatti himne waan taateeffaa ihaadeg paartii yaada nama irratti yayyabamte tanaaf dubbiin namaan gallafa taate fakkeenyaaf waan diidessanii hin dubbanneef bulchiinsi marii akkasii keessi jiru falmee eegee immoo yaadii nam tokko yookaan ammoo yaadii namii hedduun itti amaname fudhatama. marii akkanaatii fi rakkoo dhaabaa jedhaniitiin herreeguun qajeelaa miti yaadi akka akka qabaniif diigamanii jechuufaa fedhanillee malee tannuu yaadirratti hirkanne malee tanaafi waldhabiin jiru jedha kam dhibiin ammoo paartiin dhaaduu paartii dhibiilleen waldhab qabaachuuf dhibaachuun isaanii irratti akkan jedha tunin waldhabiin jiru dharaa jedha.
በድርጅታችን ውስጥ በርካታ ክርክሮች ይካሄዳሉ። የተለያዩ ሀሳቦች ይቀርባሉ። ይሄ የሆዴድ የህወሀት ፓርቲ ቴን ኬሰት ፈለማ አካካ ጅራ መሪ አካካ ጅር ፈኬናፍ ኤሬጋ አካካት ዱፈሌ ፈኬናፍ ኩንካ ዳዲዮ ኩንካ ሄዋት ኩንካ በአደን ፋ ጀዳኔትን ዋን አካካራ ወልፈልሙሌን ኑም ጅርቲ ወኒ ዳዲዮን ፓርቲ ጩፋኑ ወልደብዱፍሌን እንጅርቱ maaliif wal dhabsiis maantu wal dhabsiise wanni wal dhabsiisaatuyyuu hin jirtu karoor tokko qabnaa seeraan bullaa paartileen cuftuuma ilaala yoo marii qabaatan keessatti paartileen afranuyyuu yaadum tokko qaban taatullee wal falamaan tunin wom jiraatii fi maafuyyoo tunin wal dhaban jedhanii dubbachuun dharaa jedha muummeen ministeeraa kunin waan hidhaa sheek mohaammed almuddiin irratti ammoo hidhaa jiraachuusa irratti gaafannaani bulchoota saawudii dubbiin tun ilaaltu gaafachuu jirra qubum qabnaa jechuun dubbatan almuddiin akka jecha muummee ministeera itiyoophiyaatti nama investimentii wayyaa qabdu itiyoophiyaa keessatti hojjechuu jiru fakkeenyaaf adoo dhaabii fakkeenyaaf akka saawud arabiyaa namni itti deemuu jirtu kanatti adoorii isaanii irraa qaban illee investimentiin inni itiyoophiyaa keessatti hojjechuu jiru wanni irraa dhaabsisa hin jiru jechuun dubbata sheek almuddiin dureeyyii addunyaa horii biliyoon hedduu qaban jedhan dhibba lamaaf saddeeti mootummaan saawud arabiyaa. hidheetiin waan akka akkaatiin himachuu jiru keessa tokko.
Abbaan alangaa muummichi saawud areebiyaa biyyi isaanii keessatti gocha malaammaltummaa waggoota hedduu geggeessameen maallaqni doolaara biliyoona dhibba tokkoof ol ta'u hatamuusaa dubbatanii gocha malaammaltummaa wal qabate kanaan mootummaan isaanii namoota dhibba lamaaf saddeet hidhuusaa beeksisanii jiran. Abbaan alangaa muummichi ka saawudii saawud al. Maajob namoota hidhaman sana keessaa torba utuu himannaan irratti hin dhiyaatiin walaba ta'uu isaanii dubbatanii namoonni dhibba lamaaf tokko garuu ammallee mana hidhaa jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Herregawwan baankii gara kuma tokkoof dhibba torbaa ta'anis mootummaa isaaniitiin hugguramuu dubbatanii jiru abbaan alangaa kun ministeerri dhimma saawud arabiyaa. Kan dhimma biyya alaa jechuudhaan Abdal Aljabar waliin kibxata dabre kana dhimma kana irratti dubbachuu isaanii kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tilerson immoo akka ni hubadhutti namoota kana qabuun isaanii ammaaf akka hidhaatti otoo hin taane dogoggoroota namoota kana ragaa waliin itti dhiyeessanii yoo dogoggora kanarraa deebi'u ta'e gaafachuu fi jedhanii jiran agaa dhimmi kun qulqullaa'ee beekamutti yaaddessaa ta'ullaa dubbatanii jiru aangawaan Yuunaayitid Isteetsi kun. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa fi golli nagee eegumsaa tokkummaa mootummootaa qaama murtii haqaa jaarmayicha addunyaa ka ta'e mana murtii haqaa sadarkaa addunyaatiif kaleessa abboota murtii afur filatanii jiran. Qaamonni tokkummaa mootummootaa lameen filannoo qofa qofaatti garuu yeroo tokkotti geggeessaniin lammii Faransaay Roonii Abrahaam, lammii Somaaliyaa Abdulqaawwii Ahmed Yesuuf. afrikaa keessaa filatan abboonni murtii lama ka biroon immoo augusto kankoodo tirinidaad biraaziil irraa nawaaf salaam immoo lebanon irraati kan isaan filataman abbootiin murtii afranuu guraandhala dhufuurraa jalqabanii waggoota sagaliif ka tajaajilan ta'uun beekamee jira bara 1945 kan hundeeffame manni murtii haqaa sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummoota jaarmee addunyaa keessatti qaama murtii isa olaanaa ta'uunis beekamee jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA qophii afaan Oromooti. Miseensi paarlaamaa Itoophiyaa ganna kudhaniin duratti godina isaa bakka bu'eetiin ganna sadii hojjechaa bahe amma kaampii Keeniyaa jirtudha. Dhaab keessatti baqateetiin achi jira. Naga ofiitiif jedheetiin maqaa isaan lakka falmaa korree jedhanii yaamaniin gaafate. Dhadhaabe lafsodaa qofaa miti jireenyaayyuu guddoo nama nam dhibdii jedha. Eegi bara kuma lamaaf kudhan ijaa mootummaan Keeniyaa dhadhaab cufaa jedhafaa rakkoon tun guddoo dabalaa deemuu jirtii jedha nami galmoo daawwiti gabaasaan VOA naayiroobii jir jechuu dubbise akkana jedheetiin.
dhadhaab buufata baqattootaa keeniyaa keessatti argamudha kaampiin kun kan hundaa'e bara 1992 yoo ta'u bara 2016 dura baqattoota 500,000 ol of keessatti qabaachuudhaan buufata baqataa addunyaa irraa isa jalqabaa ture ganni darbe erga mootummaan keeniyaa dhimma nageenya keessoo biyyattiitiif jecha buufati baqataa kunaa cufamu jedhee as garuu haalli dhadhaab jijjiirameeraa jedhu baqattoonni manni murtee olaanaa biyyattii murtee mootummaa kana kuffisuus sagantaa baqattoota somaaliyaa ofirra deebisuutiin baqattoonni dadhaab keessa jiran baay'een gara somaaliyaatti akka deebi'an ta'eera. amma yeroo kana dadhaabiin keessa baqattoota gara kuma dhibba lamaatu jiraatu irra caalaan baqattoota kanaatis lammiilee somaaliyaa yoo ta'an baqattoonni biyyoottan gaanfa afrikaa hedduunis ni jiru isaan kana keessaa baqattoonni oromoo isaan tokko akka bakka bu'aan hawaasaa tokko dadhaabii nutti himanitti yeroo ammaa kana dadhaab keessa baqattoota lammiin itoophiyaa ta'an kuma kudhanii oltu jiru falmaan isaan keessaa tokko innis gara dadhaab erga dhufee ganna kudhan tareera utuu biyyaa hin bahin dhaabbata siyaasaa koongiresii federaalistii oromoo bakka bu'ee waggaa sadiif miseensa paarlaamaa ture falmaa korree waamicha eeggannoof baqataa oromoo seenaa isaa nuuf hire kanaaf kennineedha kan dhalatee guddate shawaa lixaa meettaa roobiitti filannoo biyyaalessaa bara 2005 irrattis aanaa meettaa roobiitti dorgomee miseensa paarlaamaa ta'ee waggaa sadiif hojjeteera yoo yeroo sana yaadatus haalli sun jabaa ta'uu dubbata falmaan.
Wantoonni nuti gochaa turre diddaa argisiisaa turre achi keessatti illee afaan hidhachuudhaan carraa argannee uummataaf dubbachuu hin dandeenye uummata deemnee dubbisuu hin dandeenye fakkeenyaaf akka fakkeenyattuutti kaase kuma lamaa fi ja'a yeroo paarlaamaan cufamee hojiidhaaf gara haanatti deebinu uummata dubbisuudhaaf waraqaa paarlaamaarraa baasiin ba'ee waggaan garas deemetti mana nani keessa bule rasaasa itti tumaa rasaasan narratti reebaa bulanii. achi mana iyyuu buluu dadhabnee rasaasa uummanni iyyee nurraa baasee akkasiin haala sanaan ganama waggaa lafti baruu achii baqadhee gara finfinneetti deebi'uuf dirqame jechuudha.
Kanaan boodas dhimma shororkeessummaadhaan walqabatuun himatamee hidhaa keessa erga darbee booda biyya keessa jiraachuu waan dadhabee fi gara dadhaabitti baqate. Dhadhaabiin wal baruun isaaf cimaa ture. Haalli nageenyaa buufata baqataa inni keessa jiraatus rakkisaa ta'uu dubbata.
Dhadhaab keessatti jiraachuudhaa fi wanni baay'ee nama rakkisu mooraan baqataa haalli isaa baay'ee akka malee ulfaataa mana hidhaa guddaa jechuu dandeessaa fakkeenyaaf akka garaa keetii deemuu hin dandeechuu carraan as keessatti argattee waa tokko godhuutillee baay'ee xiqqaadha. Kanaaf yaalli guddaan inni rakkoon guddaan lafa kana ture inni caalaan akka eenyu tokkotti akka dhuunfaa kiyyattis ta'e akka sabaatti waan namarra nu ragaa ture rakkoon nageenyatu jiraachaa jira. Sittillee yeroo dheeraadhaaf yeroo hedduu manni kiyya faan cabaa ture. Kana poolisiittillee iyyachaa ture. Sanaaf haaluma rakkisaa kana keessatti filannoo biraa waan hin qabneef asumatti rakkachaa hanga har'aa as keessa jira jechuudha.
Buufata baqataa keessa taa'anii jireenya mo'achuun baqattootatti baay'ee ulfaata. jaarmaayaa mootummootaatti dameen dhimma baqattootaa UNHCR baqattootaaf gargaarsa muraasa godhus sun jiruudhaaf waan guutuudhaan ga'u miti falmaas akkamitti jiraatte jedhee gaafadheera.
Yeroo duraa namichi ani bira qubadhe nama Oromooti. Isatu yeroo deemuu fi akka ijaarraa argatee yeroo biyya kanaa gara biyya Ameerikaatti yeroo deemu mana sanatti dabarsee deeme. Irra guddaan manni sun mana namoota muraasaaf kan shayiitti gurguran mana shayiiti achuma keessa taa'een. Shayiidhuma hoteela kana keessa dhaabbadhee isuma hojjadhee ittiin jiraachaa ture. Hojii jireenyuu faayidaa guddoon qabdu ittumaan hin jiraadha. Manuma jireenya ta'e achuma keessa jiraachaa jira jechuudha.
Mootummaan Keeniyaa buufati baqataa dadhaabee nageenya biyyaatti balaa qabaachuusaa dubbata. Keessumaa badiin shororkeessitootaan biyyattii keessatti raawwataman kanneen akka gocha shororkeessummaa giddugala daldalaa weestigeet faa shororkeessitoonni qajeelchanii dursa dadhaabitti walqindeessanii jedha. Kana malees immoo yeroo tokko tokko wanti nageenya buufata baqataa kana booressullee ni raawwata. Fakkeenyaaf bara 2014 boombiin dadhaab keessatti bakka ifoo waan jedhamutti dhoo'etti ture. Kanaanis baqattoonni Oromoo miidhamanii turanii jedha. Falmaan waan kana yeroo yaadatu. Ergii bara 2016 mootummaan Keeniyaa sababa dhimma nageenya keessoo biyyaatiif faayidaan uummata baqattoota kana keessummeesseellee sirriitti hin eegamne waan jedhuu fi darbees lafti sunillee baqattoota humnaa ol waan keessummeesseef hubameera jechuun dadhaab irratti erga murtee dabarse as haalli dadhaab keessaa gaarii miti jedhu baqattoonni. Manni murtii olaanaa biyyattii murtee dadhaabiin cufuu kana hambisus yeroo ammaa kana baqattoonni lammiin Somaaliyaa ta'an hedduun ofirra deebi'aa jiru. Ammaaf garuu sababa hin ibsamneef dhaabatus waliigaltee sadoo mootummaa Keeniyaa mootummaa Somaaliyaa fi dhaabbata baqataa UNHCR gidduutti mallatteeffameen baqattoonni Somaaliyaa fedha qaban gara Somaaliyaatti ofirra akka deebi'an ta'aa ture. Murtee kanaan booda haalli dadhaab maal fakkaata jedhee miseensa dursaa hawaasa baqattootaa dadhaab tokko gaafadheen ture.
Haalli qabbanaa deemuu kan beekuun guddoo yaaddessaadha. Egeree dhaban egeree isaanii yookaan fuuldura isaanii maal taana kan jedhuuf baay'inaan kana kanaaf kan boota dhibiyanatti kan biroos illee bara darbe cufanii amma immoo. Kaambii Ikootuu jedhamu tokkollee yeroo dhiyoo keessatti cufuuf jiran akkasuma NGO'ti baay'eetu duraan baqattoota gargaaraa ture. Amma ejensoota karaa kudha saddeetii olii kan amma jiran garuu amma immoo yeroo gabaabaa keessatti ejensoota yookaan NGO'ta kana saddeetitti galchina baay'ee isaanii hojii dhaban waan jedhamtu jira jechuudha.
Waa'ee baqattoota lammiin Somaaliyaa biyya isaaniitti deebisuu waajjira dhimma baqataa Keeniyaa fi jaarmayaa mootummootaa damee dhimma baqataa UNHCR gaafachuuf yaallus hin milkoofne. Garuu hojjetaan waajjira dhimma baqataa keeniyaa tokko sagantaan kun fedhaan akka jalqabamee fi amma yeroof akka dhaabbate qofaa nuuf himanii jiru. Baqattoonni lammiin Somaaliyaa hin ta'in dadhaab keessa jiraatan egereen isaanii maali waan jedhuuf garuu haga yoonaa ifaan wanti kaa'ame hin jiru. Falmaanis jiruun asii egeriif baay'ee kan nama dhiphisu jedha.
Haga rabbiin na jiraachise jiraadhee sana boodas waanuma dhufu eeggachuudhaan alatti mul'atan qabnu nuti amma akka nama tokkotti wanni guddoon nuti kana hojjennu yookiin san taana jennee eenyu qabaachuu dandeenyu as keessatti hin jiru.
Akka baqattoonni raadiyoo VOA'eef himanitti baqattoonni Oromoo haaraan illee ammas gara dadhaab dhufaati jiru.
Caqasaa jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo takkum dhiyootaan illee isaanitti himuu jiru torbaan kana jalqabeetiin boriif ta'anii jechuu qophiiteen irra waan deebinuuf keessa sagantaa torbaan kan keessa hojjan irra waan deebinuuf isaatuma sa'aatii lama fudhaa akka sa'aatii sadiitti nu caqasaa quunu qabaadhaa jennaa caqasaa jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanaa dabarraa harargee baha godina maanyuu luqqee keessatti akka warri lafaa jedhutti torbaan dabre keessa waraanii liyyuu haayil naannoo Somaaleetti dhufee. gurbaa gan kudhanii lama fudhateetiin horii keessaa fudhatee dabreen gurbaa sun gara inni jiruuf waan inni keessa jirullee hin beekan sunumaa waliin nam jiraattoti akka jedhanitti tanumirratti nami lubbuu dhadhabeellee num jira nami jaalanneen naannoo sun dubbiftelleen akkana jedha.
Jimmaa Saarsanbataa lolaaf geggeeffame naannoon Soomaalii dhuftee horii fuutee loon gara dhibbaa fi digdamii takka fuute liyyuu heelii fuudhee uummanni Oromoo jala dirmatee rasaasatti walitti dhaawanii irraa deebisanii guyyaa Jimmaa isaati guyyaan kun guyyaa Sanbataa ammaas bakka silaan naannoo oromiyaa isa du'an oromiyaaf jettee keessatti isaanii misikii olatee haraa muree taa'uu jira jechuun haraa huus irraa gaddeemu. Kanarratti dhufanii itti dhaawanii achirraas kaasanii loonii irraa deebisan.
Loon sun eessatti sassaabamanii turan attamitti argatan?
Loon walumaan abbaa lamaa wal toofata. Isaanumaa waliin dheedaa dhufanii sina warra isheetiin wal daangessan waan ta'eef qinaa isaan jilaadiyaan kana bobba'anii dhufanii duuba qaawwali qabanii yaasan. Asirraa fuudhamanii gara raqee kutanii loltoonni sun gara nama torbaatama saddeettamii ni gahaa. Lafti walitti dhihoodhaan miidhaan dhufan mucaan tokko haloon san eegu eega fuudhan ammallee hin galleessan harka jira.
Isa tiisaa ture moo?
Ee haloon san tiisaa ture loo wajjin fuudhanii yeroo yoggaa haasiraa'anii uummanni keenya irraa deebise mucaan qinaadhaan fuudhanii raqee geessanii magaalaa isaanii guddoo keessiidhan ammallee.
Mucaa waggaa meeqaati?
Mucaa waggaa kudha lamaati.
Warri gadhiisisuuf waan iyyatan hin qabanii?
Waan iyyatan waraanni mootummaa makaraakiyaan mucaa haanuu deebisaadha jennaan hin ta'uu yanii iddoo naannoo Oromiyaadhaa san duraan bakka itti tasaanii wal salaame isaan dhufanii qubatanii taa hojjan akkuma caljanii makaraakiyaan liyyu hayiliin mucaa fuuteeti raqee eegamte magaalaa isaanii guddoo raqee eegamte raqee.
Makaraakiyaan immoo eessa buufatee jira?
Makaraakiyaan iddoo duraan lolli sun itti geggeeffame naannoo Oromiyaadhaa keessa. Bakkuma isaanii qubatee mishigii qotatee keessa taa'u jira.
Iddoo isaa beektaa maal jedhama?
Unkuruuree jedhama.
Kanaaf amma gurbaan umriin kudha lamaa ka loon tiisaa ture sun hin deebisin jiru.
Deebi'een jiru bakka hin deebifnuu jedhanii biyyatti bilbilanii deebisa waraanni warri silaa aanaa fi kunis hin deebifnuu jeefna maleetu jiranii. Amma dura lubbuun hin duune inuma jira malee garuu mucaa saniif ammallee rashaan guddaan kan deemu lolli guddaan kan geggeeffamu sodaa guddoo jira sodaa guddoo har'a saafni guddaan qabu kan namni wal balleessu taa'u.
Mucichi deebi'uu qaba ka jedhu irratti.
Ee.
Poolisiin Oromiyaa maal jedha?
Poolisiin Oromiyaatiif nu waawwaji ta'e waraanni kun mucaa kana deebisuudha qabaa jedhanii dubbachuu jiranii waraanni federaalaa makaakiyaan kan bakka san jiru waan akkasii nama dubbatu hin dhiisu haasaan dha'uu barbaada. Namni naannoo san kuruure san dhufee akkatti isaan miidhaan hin jiru uummata Oromoo akkatti miidhaan deemu warra rasaasa irraa waliin qaban. Eegasii as mucaa isaan nama achi keessatti dhibee jira nama kana taaziyaa geggeessuu jiranii.
Ee huddue.
nama keenya hadu jechuun haroora kan keessa deemu kuuree keessatti nama sadii du'e guyyaa loonii sanillee nama lama du'e nama kana bakka namni sun duraa du'e sabbataa jechuu jiranii sanillee nama sabbataa jedhanii walii qabamanii namni kan balaan guddoon buutee isa sodaadha amma namni walii qabamee bakka makalaakiyaan kun isaan roorku yoo yoo hin hedowinaa jedhanii rakkoo guddoo deemu deema ammaas.
Nama meeqa du'e walumaa gala?
Jimaata haasa walumaa gala nama shantu du'e saddeet madaa'e. Lijoolii soomalii naannoo sanii ajjeese kana hundaa'u. isaanis humna dabalatanii naannoo aanaa isaanii jechuudha immoo isaan moggaa gaara leencaa farra hamaroo farra waraanni isaaniitis seenee dhimma miidhaan jechuudha lola guddaadhaaf isaan illee qophiitti jiraniif.
Raayyaan ittisaa jara kana dhaabuu hin dandeenye jechuudha.
Hin dandeenye hin dandeenye humna isaaniitii ol isaanuu dha'uura barbaadanii waraayyaan ittisa biyyaa ifiifuu isaan san ittiin dubbatan malee makalaakiyaan humni raayyaan ittisa biyyaa kasilaa jiru isaan san ittiin dubbatan dhaqanii mucaa san nuuf fidaa yoo hin fidanii sababa mucaa sanii ammaa rakkoo guddaa lubbuu nama dhaabbatu deema.
Tan irratti ammoo tujubeen bulchituu aanaa Mayyuu Muluqqee aadde Beeyituu Abdurizaaq Harargeetti bilbiltee dubbifte kuna.
Dhimma daangaa ta'e jiru qabatee akka haala qabatama ammaa aanaa kan jiru wajjin qabsisee yoo si'imu mucaan shansaddiin Ahmad Adam jedhamu kun guyyaa kudha torbaa baatii lama bara kuma lamaaf kudhan keessa jechuudha.
Yoomi jechuudha kun.
Yuumamma keessa jiru loon karra lama hojii fuudhanii deemaniini qaamni fuudhe hidhataa naannoo Soomaliiti. Isa kana deebisuuf jecha loonii fi mucaa kana barbaachaaf jecha uummanni yerootiin deemanii barbaacha jiranis hidhataan naannoo Soomalii kun namoota keenya baasatti bananii uummata nagayaa haloon isaanii jibbaata deemu namoota sadi madeessanii jirani.
Guyyaa shan saddiin qabame.
Gurbaa qabame kanaan addatti kana qabanii loonii hojii kuchiisanii akka carraa loon isaanii barbaacha osoo jiranuu harkatanii isa kanatti immoo dhukaasatti banuudhaan namoonni sadii iddoo sanitti nurraa madaa'ee jira guyyaa kudha torba baatii lama kuma lamaaf kudhan kan hin jiru kan.
Eessa akka jiru odeeffannoo qabdu hanga ammaa?
Hanga ammaatti wanni argame hin jiru jechuudha shaddii.
Mootummaa naannoo Somaalee wajjiniin dubbachuu hin yaallee mucaa kana gadhiisisuudhaaf.
Gama keenyaan deemnee barbaachatti jirra isaanii wajjin yeroodhaaf rakkoo hamaatu jira jechuudha. Jarri yootiin iddoo san keessa dhaqame isaan hidhataa naannoo Soomaliitiin iyyuu poolisiidha kan uummata keenya waraanaa jiru. Isa kana barbaadaaf olii gaddeemaati kan jiramu jechuudha. Qaamni nageenyaa keenyaas uummanni illee gama mootummaatiin illee dhimmi kun xiyyeeffannaa guddaa dhimma barbaadu akka ta'e nuti illee gama keenyaanis olitti illee gabaasneeti kan jirru. Iddoo kana jira jennee hangammaa wanni adda baafannee beeknu hin jiru jechuudha.
Yeroo isaan qabatanii deeman namoonni argan jiru.
yeroo isaan qabatanii deeman loon karra lamaaniin juusanii wajji fuudhameeti ka deeme isaan san barbaadaa fi namoonni immoo fakkeenyaaf iddoo sanitti guyyaa sanduqaafni irra bananii uummata nagaa irratti madeessan maqaa isaanii wanti himu. Saanee Abdii Yusuf nama jaamu tokko Abdii Shinooti sadaffaadha Abdii Abdullahi Aliiti jechuudha.
Eegaa waa'een naannoo daangaa Somaalee fi naannoo Oromiyaa kun falmisiisaa ergi ta'uu qabee guyyoota lakkoofsisee jira. Hanga ammaatti furmaata argate hin qabu. Namoonni yeroo yeroodhaan jiraattonni naannoo jiranii aangawoonni mootummaa naannoo jiranis himataadhuma turanii inni gara kanaa hidhannoo hin qabu. Harka duwwaadha. Kanaaf jaratti dhukaasumoo maali waansaa?
Sirriidha akkaatumaatti jettee uummanni keenya. ummata kan isaanitti dhukaasaa jiranii qaamni gama soomaliitiin ammoo dhukaasa nurratti banaa jiru poolisii naannoo shaniiti hidhataa mootummaati isa kana ammoo ofirraa qolachuudhaaf uummanninis tahee qaamni nageenyaa keenyaa hanga danda'ametti wanni akka haala qabatamaa keenyaanis itti deebamaa jiru jira akka mootummaa naannoo oromiyaatti karaa seeraa fi seera qofaan akka xumuramuuf kan deemamaa yeroo dheeraas ture rakkoon kunis hanga ammaa iddoo kana ga'uu dandeechu.
Haalli isaa ammayyuu utuun qabbanaa'in jira jechuudha.
Haalli isaa ammaan sana guyyoota lama sadeen tokkoof illee yootiin kan hafuurallee fudhatu ta'e isaan waan duuba deebi'uun qabanitti dagachiisaniiti ha deebi'anii. Amma guyyuma sayyoon siimu guyyuma jara kana dhukaasatti banan kan siinjuu kana achuma araddaa keenyatan magaalatti aantu kiloomeetira kudha lama qofa magaalaarraa fagaattu guyyuma jara kana dhawan dhukaasatti banan guyyaatti aanu guyyaa lammaffaasaa. araddaa burqaa jannataa keessatti illee iddoo nkururee jaamtu irraa oli burqaa jannataa fi nkururee dura iddoo kanatti illee lafuma keenya irratti lafti kun lafuma oromiyaati iddoo kanarratti uummata nagaa irratti illee dhukaasa bananii haalli nama karaa deemu ajjeesan ni jira. isa kana ajjool qabatee akka waliigalaatti ati namoonni ammaan sana haala torbee kana keessa uumameen madaa'ee jiru namoota ja'a kan du'an namoota sadii jechuu akka oromiyaatti.
amma gaa bulchiinsi sumaalee suni bulchiisa mataa isaatii qaba gurbaa keenya nu duraa qabame nuuf deebisaa jettanii gama keessaniin gaaffii dhiyeessitaniittuufi.
gama naannoo shaniitti. qaama makkalaakiyaatii wajjiinis ta'e makkalaakiyaan iddoo san jirullee numa jira isaanii wajjiinis ta'e wanni itti deemaa jiru wanni mucaa san barbaacha deemaa jiru ni jira hanga ammaatti garuu wanni furmaanni godhame hin jiru as jira hajuu wanni nutti wanta jaame hin jiru jechuu gama isaaniitiin.
warri daangaa somaaleerra jiran ammayyuu daangaa dhiibuu akkuma itti fufanitti jiru jechuu akkasumatti akkuma itti fufanitti jiru isaan guyyuma guyyaarraa eeqa deemaa jiranii nageenya naannoo sanii guutuu guututti amma waamee qaawwatu wal keessa seene jechuu iddoo san keessatti amma isaan guyyuma guyyaarraa har'a burqaa jannataa bakkaan siinjuu kanaa fi mojoollee bakkiin siinjoo san addaan fageenya qaba jechuu kanaaf iddoo olii kanaas asiin dhufanii iddoo hunda faffaca'anii jiran waan ta'eef kallattii hundaanuu akkamitti uummata kanaaf nageenya isaanii kabachiifna kallattii juusaniin illee haalli qabatameetti deemamaa jiru haala qabatamaa naannoo keenyaatiin wanni jiru jira kallattii kanaan nageenyi iddoo sanii kabachiifamuudhaaf kan itti deemamaa jiru mucaa garuu arguu hin dandeenye hanga ammoo inni jala hafnees hin jiru namni kun nama kanaaf isa kana barbaachumarra jirra jechuu barbaadeetti.
amma gaa rakkoon inni guddaan gama naannoo somaaleeti kan uummatatti dhukaasu warra saamicha raawwatan kan deggeru liyyuu poolisii humnuma mootummaati jechuudha miti.
humnuma mootummaati kun waan shakkii qabu takka hin qabu jechuudha. gama humna mootummaa liyyuu poolisii naannoo somaaliiti.
naannoon somaalee liyyuu poolisii hidhate qaba oromiyaanoo humna hidhatee nageenya naannoo eegsisu maali qaba.
qaama nageenyaa qabnu immoo milishaa bal'aa qabna poolisii qabna hora bittinneessaa poolisii naannoo oromiyaallee qabna kanaaf isa qabnu kana nageenya keenya kabachiisuudhaaf walitti qindeessinee haalli itti qabannee nutillee nuti deemaa jirru ni jira jechuu barbaadeeti.
Poolisiin Oromiyaa waanuma akka dullaa wayii waan akkasii baatee deema malee hidhannoo hin qabu jedhama. Tarii jarri suni sababanni hidhannoo hin qabaannee fi ofii meeshaa baatanii kan isaan Oromiyaatti haleellaa geggeessan.
Ammaan tana liyyuu poolisiidhaa fi poolisiin keenya walqixa meeshaa qaban jechuun hin danda'amu. Rakkoon guddaan nuti qabnus tokko isa kana jechuudha. Dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa barbaadu. Akkuma mootummaa naannoo Oromiyaattu nuti nageenya keenya kabachiifachuudhaaf dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa itti kennamee falli guddaan itti kennamuu qabu. Hidhannoo yoggaa jennu meeshaa adda addaati. Meeshaa gurguddaadha. Meeshaa humnoota badii yookaan namoota biyya tokko keessa alaabaa tokko jala wajjin bulu waliin dha'u osoo hin ta'in kan diina keetiin sirraa ittistudha. Liyyuu poolisiin naannoo shanii kan isaan qabanii nuti akkaataa jaamusaniin haala qabatamaa sirrii jiru saniin meeshaa gahaa qabaachuu dhabuun poolisiin keenya ni jira. Uummanni keenyaas akka inni qabu akka carraa ta'ee naannoo horsiisee bulaati filaa ishii filaa saniinummaa haala ammaan tana jiru kana wajji wal qabatee uummanni keenya yeroo ammaan tana sababa rooba dhabuuti wajjiin wal qabatee rakkooleen adda addaa jiru jira. Isa kanaaf kan qaazinaamo maali wanni wanti qawween qabatu san waan san waan akkas akkasiisan ala wanni qabamu hin jiru dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa itti kannamee nutiis taanee uummata keenya cinaa dhaabbannee akka mootummaa naannoo Oromiyaattis xiyyeeffannaan itti kannamee sirraa'uu qabu kajuusanii yaada qaba akka hiyyatti.
Fakkeenyaaf meeshaa akkam akkamiiti mee warri liyyuu poolisii naannoo Sumaalee jiran sun kan isaan uummata irratti ittiin fayyadaman.
Ani meeshaa gurguddaa maal amma yerootiin nu birallee televizyiinii hin jiru haa ta'u immoo bireenii matiraayesii maal maal meeshaa waraanaa meeshaa gurguddaa inni jiraani.
Ee.
Isnaayipper maal maal jaamee yerootiin iddoo godina Harargee godina. Booranaatiin moo maal maalitti dhukaasa gaggeeffame wajjinis wal qabatee yerootiin hooggantoonni gurguddoon meeshaan akkana akkana jedhanii maqaa dadhabanii ni dhagaya. Kanaaf garaagarummaan qabu jechuudha. Iyyuu poolisiin itti jiru kunii fi kan nu bira jiru kun qaama bakka takkaan qindaa'ee duula naannoo Oromiyaa irratti iddoo hundatti iddoo daanga wal daangeessan irratti rakkoo gaggeeffamaa jiru waan ta'eef. Kanaaf inni kun meeshaa diinaan dhahuudhaaf qopheeffate jechuudha. Meeshaa oneleefiin dhahuudhaaf qopheeffate waan ta'eef kana kan amma uummata keenyattis garagalee mana nutti dhukaafamaa jiru kun meeshaa gurguddaadha. Meeshaan akkasii meeshaa uummata walii wajjin jiraatutti irratti dhukaafamuu miti waan ta'eef kallattii saniin dhimma xiyyeeffannaa barbaadu hajuu saniin yaada qaba.
Yeroo jalqabaa miti kan isaan uummatatti dhukaasuudhaaf itti fayyadaman meeshaa gurguddaa ta'uu yeroo jalqabaa miti amma kanaan duras gabaasuma akkasiitu ture mootummaan federaalaa gaaffiin akkasii uummata biraa isin biraa gaafa dhiyaatu deebii akkamii kennan hamma yoona maaliif deebiin argatin jira isa jedhu gaaffiin koo.
Isa kana hojii wal qabate rakkoon ijoon gama mootummaa federaalaa. Federaalaatiinis dhimma kana lubbuu namaati kan guyyaa guyyaan bahaa jiru waan ta'eef xiyyeeffannaa itti kenname dadhabaadha waan ta'eef dhimmi kun federaalilleen kallattuma kanaan xiyyeeffannaa itti kennee uummata kana lameen uummata obbolaa waliin jiraachaa ture liyyuu poolisii keessaa harka kaayatamuudhaan kallattii kanaan kan uummata oromiyaa irratti miidhaan kun gaggeeffamaa jiru waan ta'eef federaalli dhimma kana xiyyeeffannaatti kennee hatattamaa yoo sirreesse malee qaama biraatii miti jechuu qaama biraatii miti qaamni qaama kana hidhachiises waan ta'eef dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa itti kennamee sirraa'uu qabu hajuusanii.
itti gaafatamtuu waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa mayyuu mulluqee adda beeytuu abdurazaaq ibsa kennitaniif hedduu galatoomaa.
Ashiisinilleen galatooma.
Nulleen adda beeytuu abdurazaaqin galateeffannaa aanaa bulchituu jenne itti gaafatamtuu biiroo koominikeeshinii ta'uu sii kuunuu qabaadha. Tamsa qasuu jirtan turraa doonii vii'oo sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
sadaasi kudha tokko yuunaayitid isteetsi keessatti guyyaa goototaa jechuun kabajamee oola guyyaa kana humnootii waraanaa kanneen biyya isaanii utuu tajaajilanii wareegamantu kabajaan yaadatama yaadannoon kun humnootii yuunaayitid isteetsi qofaatti murtaa'aa utuu hin taane biyyoota kanneen biroo kanneen innaa waraana addunyaa tokkoffaa keessatti hirmaatanis ni dabalata. kanaaf sadaasii kudha tokko bara dhibba kudha sagaliif kudha saddeet waliigalteen humnoota waltaatotaaf jarmanii gidduutti mallatteeffameef walitti bu'iinsa dhaabsisu itti mallatteeffame kan yaadatamuuf lola kooriyaa eeshiyaa kaabaa lola kaabaa afriikaaf giddugaleessa bahaa lola dhiiga dhangalaasise kan waraana addunyaa lammaffoolee dabalate loltoonni ameerikaa michoota keenya waliin ta'uudhaan lola geggeeffame irratti wareegamaniiru kunis dachii keenya uummataaf safuu keenya eeguuf jecha. warraaqsa geggeessamu keessatti dhukaasa baname isa jalqabaa qabee dhalattoonni lammiiwwan ameerikaa gootota ta'an waamicha godhameefiif deebii kennuudhaan injifannoo walabummaa argamsiisuuf innaa barbaadametti hiriiraniiruu jedhu pirezidaanti doonaald tiraamp har'as dhaloonni haaraan kanneen gootota ta'an duula farra shororkeessummaa injifachuuf of wareeganii lammiiwwan keenya diina lubbuu badii hin qabaanne balleessanirraa ittisuuf jecha bobba'anii jiru. guyyaa har'aa kanneen ameerikaaf uummata ishee qofaaf utuu hin taane biyyoota kabiroof illee dhaabbatan kabajaan yaadatamu dhiirotaaf dubartoota lola mara ardii mara keessatti geggeeffame irratti wareegaman kabajaan yaadatamu pirezidaanti doonaald tiraamp akka jedhanitti lubbuu kanneen wareegamanii bakka buusuu hin dandeenyu waan isaaniif baafnullee hin qabnu garuu yeroo mara isaan yaadanna kan nuti goonus isa kanaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Hayyalamtaan caqasaa jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo takkum duralleen saniin jenne VOA asii achi guyyaa torbaa caqaftan tokko taraadoon irratti wiixataa gijimaataa caqaftanii taan ammoo sanbata guyyaa boqonnaa lamaan jechuu televizyiinii naayil saat irratti caqaftan sun irratti saati lamaaf akka saatii sadiitti sagantaa hojjan irra sanii deebina borii jalqabeetiin jechuu saati lamaaf akka saatii sadiitti yaada qabdan nu barreessa nu bilbila gamkeennaan boru walitti deebina nagaa keessi nu bulaa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.